iyi mwumva ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu nayo mu burundi dusamiranira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu ni tariki cumi n'icyenda ukwezi kwa ndwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc kuri mikoro muri kumwe nanje aloise bigirimana uyu ni umwanya wa ca kiganiro murisanga ikiganiro mushikirizwa buri munsi n'iradiyo ijwi ry'amerika ariko imbere y'uko twinjira mu idonido ry'ikiganiro reka duha akanya mugenzi wacu fideli niyo ngabo atubwire make mu yavugwa mu karere fideli urakoze aloyis ku byerekeye amakuru yerekeye uburundi mu ikambi y'impunzi z'abarundi irinduta muri tanzania hamanitswe urutonde rw'impunzi zimaze kwiyandikisha zishaka gutahuka urutonde rwamanitswe kuri uyu wa gatatu inyuma y'umutaga hariko imiryango irenga ibihumbi bitatu kuri telefone uh, turi kumwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre clave niyo nkuru pierre clave wiriwe
gutari ndabumva mwiriwe neza ni kiya coba catumye iyo miryango ifata ingingo yo gutahuka
bamwe mu bari ku rutonde rw'iyo miryango irenga ibihumbi bitatu yiyandikishije kugira ngo isubire gutaha mu burundi bavuga injuru rya amerika bavuga ko ahanini babitumwe n'inzara hamerewe n'umutekano muke cyane cyane ko ngo ibiribwa bahora bahabwa byagabanijwe hafi kuca kabiri ariko rero abandi bavuga injuru rya amerika batashaka gutaha bo bavuga ko icyo bahunze kitarahera bakavuga ko ngo abo bariko barahunguka ari abari bahunze guhera mu ntango z'uno mwaka ngo bari baje nko ku mugambi kubwira izindi mpunzi ko zotahuka ngo batumwe n'igihugu cy'u Burundi uburyo bwo kwakira abo bafashe iyo ngingo yo gutahuka butegekanijwe gute
gushika ubu izo mpunzi zivuga ko zibonye ku rutonde gusa kandi nka ko ni urutonde rumanitse mu kigo cy'utwara iyo kambi y'impunzi y'induta ntiharamenyekana igihe izo mpunzi zizotahukira ntiharanamenyekana n'ingene zizotaha gusa icyo kibazo bari bakibwiye abaserukira umuhuza w'abarundi hamwe n'abaserukira ishami ry'ubumwe bwa afurika bari babagende mu ntango z'inondwi babwiwe yuko rero ngo uburyo buzotegekanywa mu gihe abashaka gutaha bazoba bamaze kuba benshi
urakoze yari umumenyeshamakuru wacu Pierre clave niyo nkuru yareka aravuga ku miryango irenga ibihumbi bitatu yafashe ingingo yo gutahuka mu burundi ku yindi nkuru yerekeye uburundi yerekeye kandi impunzi zitahuka abarundi bashika cumi na babiri baherutse guhunguka bavuye mu gihugu ca uganda bakaba bavuga ko bashikiye mu bukene ntangere abanyagihugu bari mu miryango ibiri bashikiye ku mutumba w'ibikara muri komine busoni intara kirundo bavuye mu ikambi y'impunzi ya nakivale basaba gufashwa umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko imyiteguro yo kubafasha igeze kure nivyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinzi abahungutse bavuye mu gihugu c'ubugande bavuga ko bafashe iyo ngingo ku mpamvu zibiri ubwa mbere bavuga ko bitabiriye akamo k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ubugira kabiri bagasigura ubuzima bubi bwo mu ikambi haje umushikiranganji mu bugande wo kudukangurira gutaha ko mu burundi ari amahoro turagenda turiyandikisha ngo dutahe twiyandikishe mu kwezi kwa kabiri niho yaza tukaza twama twibutsa baducyure ntibaducyura twebwe dufata ingingo yo kuvuga ati reka twebwe dutahe batugaburira umwe ibiro cumi na bibiri ku kwezi by'ibigori bakatugaburira amasahani abiri ibiro bibiri by'ibishyimbo n'icyo n'inusu cya sesibe buri kwezi hatabonetse rero umwanya wo kwiyaranja ngo umuntu abone uko akora ntiyashobora kubaha ibyo ntibyoshobora kumutunga niyo mpamvu no twafashe umwanya twebwe turagomba kwitahira mu gihugu cyacu gushika mu Burundi ntivyaboroheye nkuko babivuga gushika byaratugoye cyane rwose byaratugoye tuva mu nkambi twaraje tugera hariya ku mupaka mu gihe cy'amasama y'igitondo turambuka turaza tuje tugeze mu Rwanda baratwima inzira pe amahirwe rero twagize kubw'imana umukuru wa polisi wo mu bugande yahise aducisha inzira ya mukato turaza abariyo tuzanira mu gitondo dufashe imodoka tubona turaje tugeze ino ariko twagize ingorane cyane mu mayira byasabye ko tumuha amafaranga kugira baducishe inzira yo ku ruhande
barakoze bagenzi bacu fideli niyo ngabo na bagenzi bacu bari mu karere ku makuru bahejeje kudushikiriza ubu naho n'umwanya waca ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga mutegurirwa mugashyikirizwa n'iradiyo ijwi rya amerika ikiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere kacu na cyane cyane mu burundi n'u rwanda bakagira icyo bashikirije abatwumviriza namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano nk'uko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino ku byo tugiye kuganira ko kuri uyu munsi wa gatatu rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuhinga bw'urwaruka hakaba hari urwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda ruri ngaha i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika ni mu mahiganwa yo ku rwego rwo hejuru rwo gukora utwuma dushobora gukora ibintu bikorwa n'abantu mu yandi majambo amarobo mu basanzwe batahura urwo rurimi mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa gatatu twatumiye bamwe muri urwo rwaruka baratwiganira ingene bashoboye gushika kuri ubwo buhinga namwe murahawe ikaze kugira ngo mubabaze ikibazo cyose muba mwifuza kubaza aho muri- aha turi ku- muri iki kiganiro twari twifuje rero kugira ikiganiro n'umurwi waje userukira uburundi hamwe n'u rwanda ariko abarundi ntibashoboye gushika muri kiganiro ku mvo badusiguriye kandi zitabavuye mo ariko rero ngaha muri studio turi kumwe n'umurwi w'urwaruka rwavuye mu gihugu cy'u rwanda nibo tugira tugirane ikiganiro cyacu muri aka kanya reka tubasabe babanze bisigure babwire abariko baratwumviriza amazina yabo icyo baje gukora aho baje baturuka
murakoze nitwa mugisha obemark ndi umwe mu bagize ikipe y'u rwanda ikipe ihagarariye u rwanda hano mu marushanwa yo gukora utwuma twa robotics eh, aba buri mwaka ateguwe na fast global yego me karibu ku ijwi rya amerika murakoze cyane yego byabagoye gushika mwabonye i washington dc amabarabara kumbure urujya n'uruza rw'amabarabara byabagoye cyane yego yego ariko imana ishimwe twashoboye kuba turi kumwe hano turi kumwe n'uwundi mu buryo bw'ububamfu ndamusabe nawe yivuge ah, ah, haturuka n'ibyamuzanye mu majambo make Ah, murakoze nitwa marie claire murekatete nkaba naturutse mu rwanda ni jyewe waje um, nzanye aba bana banyita tekiniko menta yego me tekiniko menta mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda abari ko baratwumviza twavuga ko ari gute avuga ko ari nk'umuntu ushinzwe u- u- u- tekinike tekinike cyangwa se- Ubuhinga.
mu buhinga cyangwa se wigisha abana ukuntu bagomba gukora ibintu yego me kugira mushike ngaha muri leta zi- zunze ubumwe za amerika byagenze gute kugira mushobore gutorwa gu- guserukira igihugu cy'u rwanda
Eh, navuga ko hari hari ibin- hari andi marushanwa nari naragiyemo yandi y'abadamu yaberaga san francisco naho rero aba- ah, navuga yuko ba nyiri fasiti bakuye izina ryanjye bakampamagara mu Rwanda bakampamagara nk'umuntu uri mu Rwanda ushobora guhagararira porogaramu mu Rwanda Mm. mu rwanda ko tuzi hari urwaruka rutari ruke ndetse no mu burundi mu rwanda n'uburundi ico kimwe kugira abatore mu rwaruka rukeya ni iki mwarushije abandi Uh, navuga yuko bagiye barebera ku bintu bitandukanye bareba ku bushobozi bw'abantu cyangwa se bareba ibyo umuntu akora kuko njye mu buzima busanzwe ubundi nkora muri mu kigo cyitwa rwanda information society authority cyitwa risa ni gishyashya rero nshinzwe ibintu bya software development nkora ama- nk- njye uyobora timu y'abantu bayo- bakora software za leta rero ibyo byose ni- ni- niho bagiye bareba baravuga bati uyu muntu ashobora kuba yashobora ibintu bya robotics nubwo hari benshi cyane ariko wenda n'uyu nguyu ashobora kuba ari muri abo bashobora kubishobora Mm, reka ndakugume ko kuri nawe waje urongoye urwaruka rwo mu rwanda iri shyirahamwe ryitwa global first organization eh, ryabatumiye gute bigenda gute n'amahiganwa ategurwa mu kiringo kingana gute bimeze gute mu camake
Uh, ubundi ukuntu byagendaga bahamagaye abantu kugira ngo ba ba bapurayinge cyangwa se basabe kuba bahagararira ibihugu Uh, noneho bamaze kutuvugisha tumaze kwemeranya nabo natwe tujya muri porosesi zo gufata abana Um, urumva mu rwanda nk'uko babivuze hari abana benshi cyane bari babishoboye urubyiruko rwinshi cyane rubishoboye twakoresheje twagiye dukoresha ibizame um, abana bakapura baga- bak- bakasaba en- noneho tukabakoresha um, interview noneho duhitamo barindwi Mm.
barindwi rero nibo baje guhagararira u rwanda hano eh, muri abo barindwi turonse umwe abandi bari he Uh, abandi ntabwo babashije kuza uh, bamwe ntabwo bari bazanye ibyangombwa byuzuye bari basize uh, pasiporo muri- mu mu cyumba Eo, bica bituma badashobora kwinjira mwi- muri studio muri studio canke mwi- muri inzu y'ijwi rya amerika kubera ibijanye no kuraba ibibaranga yego ariko nta kundi ko dufise mwebwe nta ni byiza cyane reka tugaruke kuri mugisha obin mugisha obin ubwo buhinga wabukuye he Eh, murakoze ibintu twabanje kwa purayinga nk'uko yabivuze mbere batoranyamo barindwi twari abana barenze magana atanu bapurayinze mu rwanda so bamaze kuduhitamo byari ubwa mbere ugeze mu rwanda natwe twumva turabishatse Ya, nk'uwa- ko wa- uwaje atuyoboye yabikubwiye yaradufashije cyane tugira byinshi nyine tumenyaho ntabwo byari bisanzwe biri mu rwanda tugira byinshi tumenyaho nk'abantu batangira nyine kandi tubasha gukora neza niko natangiye gukora kuri ibintu bya robotics Mm, ivyo bintu vya robotics eh, umenga ngo ni utwuma babarungikira tuvuye mu bindi bihugu mukaduteranya bimeze gute nk'abantu batabizi Ok, byabaye yuko batwoherereje ibyuma byo gukoresha navuga nka kit none batwohereza kit batubwira icyo tugomba gukoraho mu kutubwira icyo tugomba gukoraho ariko mukaba mutagomba gukoresha ikindi cyuma kitari mu byo baguhaye noneho ubwo ngubwo mugakoresha ibyo byuma kugira ngo mukemure ikibazo runaka babwiye ko mugomba guko- gukemura mukoze robo ikemura icyo kibazo nk'ikibazo bari kurakemura n'icyayi Eh, uyu mwaka challenge navuga nko mu cyongereza ngo ni water flow challenge uburyo abantu bashobora kubona amazi meza Mm.
so bari bavuze yuko duko- tugomba gukora robo ishobora gutandukanya amazi asa neza n'amazi asa nabi noneho ikazajya ifata amazi asa neza ikayajyana aho abaturage bashobora kuyabona noneho na particles z'amazi asa nabi ikazijyana muri laboratoire ko- ko- kugira ngo zishobore kuba cleaned noneho zishobore kuba neza amazi abe meza yego zishobore kuba um, neza amazi nasa neza abaturage babashe kuba bayabona nabo Mm. muri iri higanwa mwari reka mbaze eh, madame marie claire murekatete muri iri higanwa u rwanda uburundi ibindi bihugu byari byaje muri iri higanwa n'irya- n'ibyaha Uh, ubundi twari ibihugu ijana na mirongo itandatu ni ibihugu biturutse ku isi hose Uh, navuga ko muri mu rwego rwa rw- aha harimo u rwanda uburundi congo uganda uh, za tanzania harimo ibihugu- ibihugu hafi ya byose byari biri mu- biri muri iri rushanwa Mm. none murahejeje eh, amatwi ansumira muri ko mwitegura gusubira mu rwanda mutwaye iki
Uh, ejo navuga ko twitwa- uh, twarangije imikino du- twitwaye neza kuko twarangije umukino wa nyuma kuko twagomba gukina imikino itandatu imikino itandatu rero u rwanda rwayirangije turi kuri namba ku mwanya ku mwanya ku mwanya wa cyenda mu bihugu ijana na mirongo itandatu oh ni byiza cyane mu bihugu cumi bya mbere mwabaye mu bihugu cumi bya mbere egome ikiganiro ni muri isanga turi ko duca ijya n'ino ku bijyanye n'ubuhinga aho hari urwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda bari ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika muri iki gisagara cya washington mu ihiganwa ryo gukoresha utwuma dufise ubwenge nk'abantu two bita amarobo aha muri studio rero twagize ibakwe ryo kuronka babiri muri abo batumire turafise obe na na murekatete marie claire ikiganiro giha akaryo abariko baratwumviza bakagira ico babajije babajije abatumire kuri telefone turafise abamaze kuvuga yuko bifuza kugira ico babajije abatumire bacu turafise jiriberi jiriberi turakuramukije jiriberi uratwumva jiriberi telefone yiwe nti jiriberi uratwumva jiriberi ntatwumva neza turafise kandi jiriyusi kuri telefone jiriyusi muratwumva
ndabumva neza cyane yegome jiriyusi irindi zina witwa nde uramajahe
akenge nitwa mukotanyi juriyasi aba ndi hano kimisagara ni kigali ni mu rwanda yego
icyo nashakaga kuba nabaza abo nanjye ndi urubyiruko ariko hari byinshi natwe tuba tuzi ariko tutabona amahirwe yo kuba twaserukira wenda u rwanda ngo tugere nk'aho hanze wenda icyo nagira ngo mbe nababaza ni ukuvuga ngo ese ubwo ayo marushanwa bagiyemo ubumenyi niba baratsinze cyangwa se wenda sinzi uko bimeze ubwo bumenyi bazabuzana hano mu rwanda natwe tubashe kuba twagira icyo bwadufashaho muri ubwo bumenyi bwabo bube bwazamura nk'igihugu muri rusange cyangwa se wenda n'ibyo bazakorera hanze iyo ngiyo
egome ni icyo kibazo cyonyine ufise
ni icyo cyonyine nagira ngo mbabaze mari kerere murekatete ibihugu byacu Burundi cyangwa n'u rwanda turafise ibibazo by'amazi meza ndetse musanzwe mubizi niyo mwaje muva muherutse muvuye ngaha muronsa ubuhinga hari icyo mugiye gufasha
yego muri gahunda yacu dufite gahunda nka timu y'uko tugiye gusubira mu rwanda tugafasha abandi bana batabashije kugera ahangaha dusubiranyeyo za twa twuma tw'amarobo ndetse na robo twakoze aho tuzayishyira muri aho bita muri faburabu ni kacyiru ni ihuriro ry'urubyiruko aho urubyiruko ruza rufite ibitekerezo hari n'ibindi bintu bishobora kubafasha niho tuzayishyira noneho kandi twajya no ku mashuri tugasobanurira abandi bantu ko ibintu twabikoze nabo tukabigisha niyo gahunda dufite egome uburyo muzokoresha mukura he uburyo tuzakoresha ntabwo ubundi tuvugisha abantu tukababwira igitekerezo cyacu umuntu rero yakumva ari cyiza akadufasha tumubwiye gahunda dufite
reka tuvugane na mugisha obe marike wewe waragiriwe ibakwe urashobora kumenya ubu buhinga ugiye gusubira mu rwanda ikintu abanyarwanda bakwizera ko kugiye kuzobafasha n'igiki ngiye kuba naragize amahirwe nkabimenya mbere y'abandi kandi nkaba naraje hano nkamenya byinshi kurushaho ku bijyanye nabyo icyo nteganya ni uko nidusubira mu rwanda nk'uko nawe yari amaze kubivuga ni ugutuma n'abandi batari babizi babimenya nk'aho hantu hitwa fabulabu na kerabu ni ahantu hafunguye kuri buri munyarwanda wese cyane cyane w'urubyiruko wifuza kugira ngo kugira byinshi amenya ku bijyanye na tekinoloji ubwo ngubwo nyine nituba duhari abashaka kubimenya bose twiteguye kubibabwira no gutuma nabo babimenya
yego mbe turafise kuri telefone serge serge muratwumva
yego ndabumva serge irindi zina mwitwa nde mudutelefone muri he
jenisa ntumva nawe serge mba muri komine bugenyuzi intara ya karusi nkaba nashaka kubaza gushimira abo ba- abo ba- abo banyarwanda n'abarundi bageze kuri iyo ntambwe muri kimwe bagomba kubabaza ku- iyo n'ubwo bushaka- kuri ubwo bushakashatsi bagize niba cyari no mu burundi hari ikintu babona uzotumarira aho usanga nko mu bindi bihugu biteye imbere usanga nk'inkute ya mu mahinguriro hakora ayo ma- ayo marobo nyine baba bakoze none no mu burundi ho cyangwa mu rwanda ba- barabona yuko hari ari cyo bizomara ikininiya
yego nta kindi kibazo
ikindi kibazo bagomba kubabaza mbega ubwo bushakashatsi nyine babukoreye no- no muri ibi bihugu byacu Mm.
yego me yego me turi kumwe nabo aha muri studio reka duhere kuri marie claire murekatete ikibazo gisa n'ico ab'imbere yaho bari babajije ngo ubwo bushakashatsi abantu bari hariya barafise amatsiko hari ico buzobamarira
Uh, ikintu cya mbere wenda navuga kizamarira abanyarwanda cyangwa se abarundi icya mbere ni urubyiruko urubyiruko ru- bi- o- ntekereza ko uh, ubu bushakashatsi u- u- nk'abana babigiyemo nibo babisobanura kurushaho kuva kibitangiramo no ku- no- u- ikintu yize ni ukuvuga ngo ubumenyi bwabo bwariyongereye kandi ntekereza ko ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi ku- ku rubyiruko Uh, kuko bagiye baza ari abana bize ibintu bisanzwe ariko noneho ubu ngubu bazi gukora uh, bazi gukora gukora combination ni ukuvuga ngo guhuza ibintu urumva nk'umwana nimba yaregaga imibare n'ubugenge na- imibare ni ibiharuro mu burundi ya ni ibi- ibiharuro n'ubugenge na, na, bio, na biology n'ibintu na, na, na chemistry gusa ariko noneho ubu ngubu ukamuha ukuntu iyi porogaramu yari imeze baguhaga utwo twuma nk'uko obe yabivuze noneho wowe uka- ukaduteranya ukatubyazamo iki cya kintu cyo- ya robo ni ukuvuga ngo hari uh, na- ikintu cya mbere bize gukorera hamwe nk'abana barindwi ba- ba- kwiga gu- gu- gu- gupanga gahunda kandi Mm.
bakayikurikiza ikindi ni u- ni ukuzana udushya kuko nubwo wumva twese ibihugu ijana na mirongo itandatu twari dufite eh, ikibazo kimwe tugomba gukemura baduha ibi- ibyuma bimwe ariko iyo urebye usanga amarobo yacu twese aratandukanye navuga rero harimo ibintu navuga byo kuzana byo guhanga udushya eh, navuga ko byiyongereye muri abo bana ikindi kintu buriya kubaka robo harimo ibintu bita kompiyuta
n'ubuhinga nguru- nkoranyabwenge nkoranyabwenge Mhm.
hakabamo n'ibyo bita mekanike hakabamo Mhm.
n'ibyo bita elegitoronike Mhm.
noneho na ya fizike na ya mibare bya bindi biga mu ishuri ntibarabikoreshaga ni ukuvuga ngo noneho bya bindi bajyaga biga mu magambo babonye umwanya wo kubi wo kubibona mu ma- mu- mu bikorwa barabikoresha kandi babona bibyaye ikintu so ubwo ni urubyiruko urubyiruko rero i- ah, muri uku kubaka iyi robo cyangwa se ibi- ibi- amarushanwa twajemo arabafasha kongera ubumenyi no gufunguka no kumenya byinshi cyane ku ku byo biga cyangwa se ku byo bari basanzwe bazi so noneho nk'i- nk'ibihugu rero tuvuyemo uburundi cyangwa se um, u rwanda rwanda navuga yuko ah, izi izi robo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuzikoresha gusa mu, mu, mu, ku- mu mazi Mhm.
ahubwo urebye ukuntu zikora ushobora no kuzikoresha u- ukubura ushobora no kuzikoresha ufata imyanda kandi noneho umwana wabashije kubaka iriya robo ashobora kubaka n'iyindi kubera ko um, iyo amaze kubaka imwe ashobora no kubaka izindi zigiye zikenewe ahantu nko mu rugero nko mu- urugero nko mu rwanda muzi ko dufite ibintu bya drone biriya byo kujyana amaraso Mhm.
ni ikintu gishyashya muri afurika Mhm.
navuga Mhm.
abantu batari bamenyereye nka no muri amerika no mu bindi bihugu ibintu by'amarobo ni ibintu byateye imbere ariko mu bihugu byacu ni ibintu abantu batari bwumva neza so kuba rero dufite abana babyikorera atari ukujya babyumva muri kubibona mu mafilime cyangwa se kubyumva gutyo ahubwo bakaba bashobora gushobora kubaha cane ushobora kubaha ikibazo bakubaka robo numva ari ibintu burundi nu- cyangwa se isi yose yagakwiye kumva ko ari ibintu bizagirira uh, ibihugu akamaro bigateza imbere uh, Yego.
sosiyete Ego, zacu reka imbere ko twakira meshake tubaze mugisha Aubin Mark mugisha kugira wiyumvire eh, umuntu wese yavutse abafise impano twobavuga yuko ibi bintu ari impano wavukanye canke nivyo wagiye uriga mu mashuri
yego wenda njya kubijyamo byatewe cyane n'ibyo nize ariko ndakeka yuko nubwo nta mpano waba ufite gushaka ni ugushobora ubishatse kubimenya wabimenya rero nabonye biza numva ngize ubushake bwo kubimenya nkora cyane kugira ngo mbimenye kandi nk'ubu kompetisiyo yarangiye nabonye ko hari umusaruro byatanze kandi ngomba no kongera mu gihe cyazaza egome i- mu rwanda usanzwe uri umunyeshuri wiga mu mashuri ya kangahe ufite imyaka ingahe mfite imyaka cumi n'umunani Mhm.
niga mu wa gatandatu segondere Eh, uracari mu mashuri matoya ntaraduga cyane yego egome ikiganiro muri sanga dufise abatumire babiri mugisha obe marke na madame marie claire murekatete n'abanyarwanda bamwe mu murwi w'abanyarwanda bashika barenga batanu bari ngaha muri leta z'ubumwe za amerika mu mahiganwa y'urwego mpuzamakungu wo gukora utwuma dushobora gukora ibintu ibikorwa n'abantu ari two bita amarobo turi kuri telefone turafise meshake meshake muratwumva
turabumva eh meshake irindi zina witwa nde muhamagaye murihe
irindi byanyu twakwizera ndi ngaha mu gisagara cya bujumbura ego
turamushyize abatumire ego me barabumva
haba mu batubarize bibarize Ega.
bibarize barakumva
ibyo ibyo byigwa bagiye kuyiga byaraboroheye kubitahura neza cyangwa baba bagiye bari kapabye yuko bazobimenya neza kugira natwe dusigaye mu gihugu bazoze babiturahurira ko babitahuye neza Mhm.
eh ni ico kibazo gusa ufise
ego ego mereka tugihe mugisha obe marke avyishure eh, acishure ibi bintu mwatanguye kuvyigira mu rwanda vyaraboroheye
Eh, nk'uko ubizi intangiriro buri gihe zirakomera kuko ntabwo byari bisanzwe biba mu rwanda byabanje kudukomerera ariko uko ubikora cyane bigenda byoroha ukarushaho no kumenyaho byinshi Mm. hariho ah, aho usanga abantu cyane cyane ibihugu byacu bavuga yuko ataco dushoboye canke ari abantu bari inyuma cyane cyane mu bijanye n'iterambere ndetse n'ibijanye n'ubuhinga abantu bacibaza ibintu nk'ivyo hari ico babwira Eh, kuvuga gutyo ndakeka ko ari imyizerere itari yo kuko n'abo bita ko bashoboye babanje kudashobora kugira ngo bajye gushobora so nicyo mpamvu mvuga yuko natwe ibyo ari byo byose nubwo bavuga ko tudashoboye twe tuzi ko dukora cyane kugira ngo natwe dushobore nk'abo bita ko bashoboye Mm. kuri wewe nk'u rwanda mu myaka nka cumi iri imbere uravye ubu buhinga uri kuriga woshikana u rwanda hehe mu myaka cumi iri imbere ico wifuza wenda sinamenya ibiri imbere ariko nyine ndebye aho tumaze kugeza kugeza kuri ubu ngubu mu gihe kitarenze nk'amezi atandatu Mhm.
mu gihe cy'imyaka icumi bizaba biteye imbere cyane Mm.
bizaba bigeze ahantu kure cyane bi- dukora robo zishobora gukemura n'ibindi bibazo bikomeye duhora duhura nabyo mu buzima busanzwe Mm.
Eh.
hari ico ikintu coba kiri mu mutwe kiriko kirabira muri wewe wifuza yuko wokora Eh, njye mvuze nka robo wenda nakora iyo natekereza yaza vuba vuba ni nko kuvuga robo y'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda Mhm.
robo y'abantu bafite ubumuga bwo kutagenda ku buryo ishobora kumufasha kugenda ariko nta wundi muntu uhari ugomba kumutwara ikaba yamufasha ku buryo ashobora kujya kugonga inyuma ikamumenyesha ko agiye kugonga inyuma ku buryo nyine ifasha abo bantu bafite no ubumuga.
mwibarabara hose ahagiye Ye- mu ye- nzu iwe byose yego byose ndumva yuko ufise ibyifuzo byiza kandi bitari bike turafise silvestre kuri telefone silvestre muratwumva
Eh, ndakumva cyane ni hano i buganda yego me mutubwire irindi zina mutu- muce mushikiriza n'ico mwifuza kuvuga Masorakiza Silvestre. nitwa masorakiza silvestre mvuka mu ntara ya muruta muri komine kayanza ariko muri komine ya muruta Mm.
ariko muri provinsi kayanza ni- nibera i buganda ndi hano i buganda yego me tugusaba uce ubwira ko ubaze
Eh, jewe icyo mbaza abo batumire bacu Mhm.
ndababaza yuko icyo ndababaza abo batumire bacu kuko nabumvise bose bagiye aho muri amerika kuturondera ibintu by'akamaro rero nanjye ndi umutekinisiye w'amaradiyo nkunda kwigisha abantu badashobora kumenya ubuhinga bwo gukora radiyo nkabigisha za za hasi za diode za taransifa Eh, none ubu rero bahinduye vya digito none abo nabo bagiye kwiga muri a- amerika nda- nda- ndaba- ndababaza yuko ubwo bushakashatsi bazozana eh, bakuye iyo hanze y'uko bazokoranya aba- aba aba bantu nabo ba- basomya ariko bakabura ibyo bakora ko nabo bazohita baba- baba- babungura ubwenge bakabereka utwo bakuye muri amerika hama bakagira umugwi wo kugira ngo bakorere hamwe barondere icyo bateza imbere eh, bongere kandi ba- turonke iterambere ryavuye muri amerika eh, batuzaniye kugira ngo rikwiragire eh, mu rwaruka tuba dufise ino muri afurika nicyo ndababajije ko ba- bazobigira ubwo bwenge bakabuha abandi egome murakoze reka twakire kandi na vensa babishurire rimwe vensa muratwumva
rero turabumva egome munyarutse vensa irindi zina mwitwa ngo iki muri he
urugamba Mhm, muri he
inshuti cya rugombo egome tugusabe ubwire ko
Eh, bwa mbere nagomba nkeze abo bantu baserukiye igihugu cy'u rwanda kubona eh, barashoboye guserukira igihugu igihugu kikaba eh, kiriko kiravugwa neza mu mu makungu nagomba mbaza abo barundi byagenze gute kuba batitabye twari dukeneye tumenye ukuntu abo barundi nabo babyigenjejemwo hama ngiriye ko nca mbaza nagomba mbaze robo nizaza ikintu cyose na mu rwanda mu gihugu cy'u rwanda hari ibya karite isigaye ikoreshwa ku mabisi eh, ibyo nabyo ni ni- ni ingendo nziza ni iterambere muga hariho abakozi baciye batakaza akazi bizo rodododo icyo ni ukwita impakite pozitife bamaze kuzivuga nta- nta impakite negatife yo yo ishobora kuba iriho kuko wumvise ukuntu izo robo zizokora ukuntu zizokoreshwa bigaragara neza yuko hariho abantu bari bafite umurimo bari basanzwe bakora uzosanga basubiriwe n'ibyo babi- babitegekanya gute bimeze gute ikindi kibazo akandi kabazo ka nyuma eh, mbega eh, ibyo bintu bize aha- aha, nibashika eh, mu minsi mu rwanda bazohava baca bagira bagira ishuri yigisha ibyo-
egome vensa vensa tubabarire telefone yiwe isa n'iyitumvikanye mu mpera ariko ibyo yavuze nka byose dusa n'ababyumvise ariko reka mbanze eh, mvuge bijyanye na n'umugwi w'abarundi umugwi w'abarundi twari twifuje kuba turi kumwe nabo ariko ntibyashobotse kuko bari mu myiteguro yo gufata indege ngo basubire mu gihugu cy'u Burundi ntibyari gukunda rero bijyanye n'amasaha y'indege n'amasaha bategereza kuba bari ku kibuga cy'indege reka rero tugaruke kuri ibi bibazo eh, silvestre na vensa babajije silvestre yabajije ibijyanye n'amaradiyo akora amaradiyo mu gihugu cy'u buganda ngo ubwo bushakashatsi hari icyo buzofasha ku bakora amaradiyo
Ah, icyo nabwira silivesitire ni uko ah, robo ubundi bino bintu buno bumenyi bwo gukora tuno twuma dushobora gusimbura abantu ah, tu- dushobora gukoreshwa mu bintu bitandukanye ntabwo nahita mubwira ko ah, tuzasimbura ibintu byo gukora amaradiyo ubu none ahangaha kereka mbanje kubitekerezaho Ah, ariko ubundi robo ku concept- um, ibintu bijyanye no gukora amarobo ni ikintu ushobora gu- gushyira ahantu kigashobora gusimbura umuntu cyangwa se akazi k'umuntu Ah, rero ku ku bijyanye n'amaradiyo ubu ngubu ntabwo nahita musubiza ndumva nta- nta- ntabwo nahita mvuga nimba bizaba roboti zizasimbura gukora radiyo cyangwa ibintu bijyanye na radiyo yego me arafise n'amakenga y'uko roboti zizohava zituma n'abari bafise akazi kumbure muri kazoza ka kure ndetse ka hafi kuko ni ibintu bifata igihe bizohava bishika n'abafise akazi babu- babutakaza mwumva yuko afise amakenga y'uko ivyo bintu muriko muriga bizogira ingaruka mbi
Ah, icyo navuga cyo ntabwo navuga yuko nk'uko yabivuze yavuze ngo hari bi- bigira impakite nziza na impakite mbi ariko nk'uko tu- nk'uko tubizi nk'ibi bihugu bya amerika n'ibindi bihugu byagiye bitangira gukoresha amarobo kandi abantu bafite akazi ntabwo twavuga yuko robozi cyangwa se ese ikoranabuhanga rizakuraho ah, rizambura abantu akazi kuko ah, izi- izi- iri koranabuhanga cyangwa se izi tekinoloji ni ibintu biza ah, byongera bitanga cyangwa se bifasha mu mu mikorere yari isanzwe iriho ariko bikagira ikintu byo- bi- ah, bikagira ikintu ah, byongera ku bintu byari bisanzwe bikora byo bita ngo added value so ntabwo navuga rero ngo bizakuraho abantu ngo bibambure akazi ahubwo bizadu- bizatworohereza Eh, ntabwo kuko niba wenda n'urugero atanze urugero rw'amakarite mu rwanda ukozaho ikarita wenda ubwo ni ukuvuga ngo abantu bari bashinzwe kwishyuza Gukora, yeah, eh, gukora ako kwishy- kazi.
eh, kwishyuza amafaranga bavuyeho Eh, ariko ntabwo nubwo bavuyeho ariko n'ubundi dukeneye abantu ba- ba- barodinga ya mafaranga mu makarite Mm.
bagiye gukora ku kazi ni ukuvuga nubwo batagifata amafaranga ariko kuri buri buri, buri cyapa haba hahagaze umuntu ku- ikarita yawe nimba igize ikibazo uyiguhindurira niba ushaka gushyiraho amafaranga uka- akaba ari we uyabi- ubigufasha abandi ba- ni aba- ni abashoferi hari ukuntu abantu bagenda bahinduranya ariko ntago wav- ntago twareba cyane ngo abantu babuze akazi ahubwo noneho reba ese bya kuba amakarita- dukoresha amakarita mu matagisi Mhm.
byamariye iki abanyarwanda cyangwa se byamariye iki abantu bafite amatagisi ni ukuvuga ngo tekinoloji rero ntabwo turi buvuge ngo ah, irambura abantu akazi ahubwo i- ishobora no kugatanga iranagatanga kandi noneho ikanorohereza ubuzima aba abaturage Eh, mu yandi majambo muri uru ruhande bamwe barakabura ariko mu rundi ruhande hagaca haboneka abandi baronka akazi barenze Aba- abambere eh, okay, reka twa tusabe na mugisha nawe oben yishure ku kibazo ca inosa Ah, ngo nimwashika mu rwanda hari umugambi wo kugira ishuri kumbure muri kazoza ishuri ry'ivyo vy'amarobo mwoba mufise Eh, nk'uko twari twabivuze mbere turateganya kubijyana aho ngaho kuri fab lab na k lab kugira ngo abantu benshi batandukanye bakomeze kugenda babibona kandi tukagenda tunasura ibigo bitandukanye mu ntara zitandukanye kugira ngo nabo bagende bamenya byinshi kuri robotics ntabwo dukeneye kubigumana twenyine ahubwo turashaka ko n'abandi banyarwanda cyangwa se n'abarundi benshi bamenya ibijyanye nabyo Mm. Eh, Marie Claire hari ibijyanye n'ishuri mwifuza yuko muzohava mugira muri kazoza ah, ubu ngubu noneho canke haracari kare ubu haracyari kare ah, twa- ah, nk'uko nk'uko twabivuze mbere dufite incubation like ahantu abantu bahurira Mhm.
b'urubyiruko ah, rero hameze n'ubundi nk'ishuri hameze nk'ishuri ariko urazi ishuri ubundi rigira mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu Mm.
ho rero uraza nyine ukicara ukaba ufite ukaba ushobora gu- ufite abantu bita ngo ni abantu ba- nk'abakoci cyangwa abamenta Mhm.
Mm, Ni wenda- abantu babaha ubumenyi Eh, baba- be- baguhugura bakagufasha nko Mhm.
tuvuge nka obe ah, buriya nk'umunyeshuri urangije a- agenda agafasha abandi bana bari hanze noneho hakaba hari n'ibikoresho Mm.
noneho wowe ukaza ukavuga uti rero nari nje ahangaha gu- nari mfite iki gitekerezo bakakubwira ati dore ngibi bikoresho dore nguyu na obe uri buze kugu- kugufasha nubu- nugira ikibazo batuka- bakaguha n'umurongo so naho rero duteganya naho rero duteganya kuba twa twa- ari aho ngaho tugomba gukorera n'ubundi niho twakoreraga urakoze ikiganiro muri isanga giha akaryo abariko baradukurikirana bakabaza ibibazo baba bifuza kubaza batumire joseph muratwumva
Eh, ndabumva yego joseph muri he Mwi- irindi zina ryanyu ni irya mbe
Bigirimana Joseph Mhm.
Eh, ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo yego ucugira kubaza ikibazo
ehe mu ndamukiriza abatumire Mm, barakumva
Eh, akabazo nashaka kubabaza ku bijyanye n'ayo marobo ko numva eh, babaha amapiyese bo bakagira samburaje kandi akaba ari amapiyese aba afunze
alo muratwumva joseph Eh, eh, ndabumva yego bandanye
ehe none se ubwo baba babigisha gu- gu- gukora eh, reparasiyo igihe zizaba zapfuye ese eh, babi- hari uko numva baba batemerewe kuba bakoresha indi piyesi iturutse ku ruhande nk'uko batangiye babivuga ubwo ngubwo byazoroha mu kwinjira nyizina mu- muri muri iyo robo kugira ngo umenye akantu kaba kapfuye Ibiba- ikibazo cyanjye cyari icyo murakoze yego mereka twakire na inosa inosa muratwumva
Yego ndabumva.
Mhm. muri he mwifuza gushikiriza iki
Yego ngomba gushikiriza ikibazo kuri abo banyeshuri bari kubakora amarobo.
Mhm.
Yego kungura ubumenyi ni bwiza no gukora amarobo kugira natwe ibyo dukoreshe ubuhinga buteye imbere. Hama hashireho imbata iti none nk'ukeneye kwinjira muri iryo shirahamwe canke nk'ukeneye kwiga nk'amarobo. uwo mwakira hehe kugira natwe tumenye kubumba ayo marobo canke aho bakenera kwigishiriza numva natwe twabikenera twarabuze ingene umuntu mwamwakira kugira natwe badushyire ku rutonde twige kubumba amarobo icyo nicyo kibazo cyera yesu ego me inosa wewe wumva hari ubumenyi usanzwe ufise muri ibyo by'ubuhinga canke wagomba kubyiga kugira ubitangure gushasha
oya ubumenyi bwariho bu- bukeyi mugabo twabikongereza kugira natwe twige twongereze ubumenyi dufite kugira natwe tumenye gukora ubwo bundi buhinga bakora gukora amarobo Mm. ego me murakoze reka tugaruke ku batumire bacu mugisha a- a- obe marke tudukoresho mukoresha two bita amapiyese atandukanye M- murafise ubuhinga bwo kudusubiriza canke kudukora twafuye Eh, hagize ikibazo tugira nk'uko ari twebwe tuba twarabiteranyije n'ubundi dufite uburyo twakoramo turepara icyo kibazo cyabaye kuko ari twe tuba twarabikozemo n'uburyo bwo kurepara turabuzi none i- iyo ari icuma cafuye gikeneye gusubirizwa ikindi kiva hehe okay, iyo ari icyuma cyapfuye ha- bafite site site yabo u- ugomba gukomandaho ikindi bakaguha ikindi kigisimbura urugero niba hapfuye bateri kandi mwari mufite bateri imwe hari site ba- baba baguhaye baguha n'ibikoresho usaba bateri ugasubiza imwe yapfuye ukabona indi nshyashya Mm. ariko umuntu arashobora kwibaza gusaba iyindi bateri bayiguha kuri gusa urariha amahera i- ibijyanye n'inyungu m- mu bijyanye n'amafaranga biri muri ibyo bintu niya Eh, ubu ngubu nka competition tuvuyemo Mhm.
niba bateri yawe yagize ikibazo urayibasubiza bakaguha iyindi nta mafaranga utanze Mm.
Eh, nta mafaranga ugomba gutanga egome reka tugaruke kuri madame marie claire murekatete uyu inosa yabagije ngo yifuza kwiga mumufasha gute ari mu burundi mugabo ni uko tutashoboye kuba turi kumwe na n'umugwi w'abarundi ariko ushobora kumwishyura uwifuza kwiga muri ibi binye by'amarobo kugira nawe azogire ibakwe nk'iri yotangura gute iyo barizaye Mm, murakoze Uh, mbere yo gusubiza ushaka kwiga numva nakongeraho kandi gatoya ku byo Bob yavuze Uh, birumvikana ko hari ikintu aba- abantu batarimo bumva neza ku bikoresho baduha Uh, mu by'ukuri ibikoresho badu- baduhaye cyangwa se twakoresheje ni nk'uko bavuga ngo ni ipine ipine cyangwa ivisi ni ukuvuga ngo baguha utwo twuma dutandukanye wowe ukaduteranya bivuga ngo nubwo bataba babiguhaye ngo ku buntu wowe wabigura mu makenkayori asanzwe Aho mu ma- mu mamangazini agurisha ibyuma agurisha ibyuma Ah, noneho ntabwo ari ukuvuga ngo n'ubundi ubundi ikintu kiba gikomeye ni ukumenya gukora iyo robo guterateranya ibyo byuma urabiteranya ngo bigire bite urabiteranya ngo bize gukora gute se nubiteranya biragenda ura- kugira ngo icyuma ki- I mean, kugira ngo robo igende urakoresha ibiki nubwo ikintu cy'ingenzi ni ubwo bumenyi naho ubundi ibyuma byo ni uko yari kompetisiyo nyine ivuga ngo mukoreshe ibi byuma ariko abana bo bagenda no mu yandi mangazini bakagura ibindi byuma bagateranya iyindi robo i- bagakora iyindi robo isanga kuko ureda ubumenyi bwo ba- barabufite Eh, abantu rero ibyuma ntabwo ari ibyuma ntabwo ari robo baduhaye ahubwo baduhaye udu ps ayo mavisi ayo mapine utwo tumwa duhagaze noneho twebwe baratubwira ati "Mure- mukore robo izagenda ig- igafata amazi meza cyangwa se igafata amazi mabi noneho abana baraduterateranya bashyiramo n'ama porogaraminingi barabiporogaramu Mm, mhm.
noneho bashyiramo na elegitoronike na mekanike bibasha kugenda birakora bi- bikajya bifata ayo mazi meza n'amazi mabi Yego, ego be nk'uwo kusaba gukora robo ikubura wo bitangurira he
Eh, okay byaterwa wenda n- nuko ikubura wenda ikubura mu nzu urugero yego Eh, wareba ibikoresho bikenewe urugero nko ku mweyo usanzwe ukareba none uwo mweyo usanzwe uburyo ugomba kuwuhindura bikorohereza umuntu kuwukoresha nka robo ku buryo izajya yikoresha Eh, niho mva nahera we urumva muri wewe nk'icyo ucyiyumviye gukora kugikora wo gikora yego gushaka ni ugushobora Eh, amapiyese ariho mu mamangazini mu rwanda ukagenda ukayarondera cyangwa kuyashakisha mu kinyarwanda ukavuga ati mu kiringo kingana uku nzoba nakoze robo ishobora guko- gukura mu ngego amapiyesi arahari ahantu henshi hatandukanye ego ndumva yuko mwaronse ubumenyi bukomeye cyane turafise kandi kuri telefone benjamin benjamin muratwumva
ndabumva ego me murihe mwifuza gushikiriza iki
eh, ndi bujumbura
Mhm.
Eh, nashaka gushikiriza abo bantu bakora amarobo Mm.
Eh, hano mu burundi nta muntu yari bwaboneke yokora ayo marobo ego ariko nashaka ndababare ko turavye mu mafilmu atandukanye amarobo akora ibyiza n'abibi Mm.
Eh, urabona yuko hari amarobo usanga akora ibibi kandi nashaka ndababaze ayo mazi ah, ayo marobo baba bakoze arafise ububasha bw'uko yokungurura amabi n'ayandi meza akajyana mu banyagihugu ayandi agasuka mu ba- mu- mu myonga nyene amazi mabi Mm.
bashaka no kubibariza ko barose tumenyereye abantu barose ubwenge bw'ubumenyi baca bakunda kubwigumizamwo kandi hari aba- hari abantu bashomereye bize amashure atandukanye ariko bashomereye Mm.
ariko ubwo bogerageza bakaza baba bararondera abantu bize bafite amashure bicaye muhira bakaza barabereka ubwo bumenyi kugira ngo barabe bisunge nabo baronke akazi Mhm.
Eh, nkaba- nkabaterera baze bararaba ubwo amarobo urabona yuko umuntu arashobora birashobora gu- kwica nk'umuntu cyangwa bigakora ikibi sinzi ukungene babiha amaporogaramu kandi ayo marobo sinzi bariko baravuga sindabitahurana neza nka jewe kuko sinumva ko bifite ubwenge bushobora kuvugana n'uwundi muntu nako kabazo nari mfite ndababaza Mm.
eh, ego me murakoze reka twakire kandi evariste evariste muratwumva
ndabumva cyane rwose Eh, evariste irindi zina mwitwa gute muramajahe
nitwa Habimana Evariste nkaba mvuka ingozi muri komine Nyamurenza ku mutumba wa Birambi ariko nkaba ndi Bujumbura kuri ino saha ego
yego nashaka kubaza akabazo kuri icyo kijyanye n'amarobo jewe bwa mbere mbanje kuramutsa abatumire barakumva yego hama nkavuga nti ubwo buhinga n'ukuri n'ubuhinga budasanzwe jewe icyo nosaba mbere ni uko bakwiye kuro- ku- ni uko hakwiye kuba abantu bubafasha kugira ngo ubwo buhinga bakomeze kubuteza imbere babwigishe n'abandi nungaha mu burundi tumenye ku ku buhinga budasanzwe eka no mu rwanda hose Di- hama tusaba n'abagwiza tunga mbere ko bakwiye kugira nk'inganda zikora ikintu bene bene ivyo hama ivyo by'amarobo hama turabye nko mu mabarabara i- zigashobora gukora ariko mumbarize umutumire mbega mu- boshobora gukora irobo zirima zikorera imizigo eka zikora n'ibindi bikorwa by'inguvu mu gihe tumenyereye nko mu bihugu byo hanze ivyo babikora bi- izo robo zishobora kuba zikora ibikorwa by'inguvu no ngaho nabo barafite ubwo buhinga bu- bashobora kuba bu- babufise kuba bozikora kugira ngo ibikorwa by'inguvu bize birakorwa n'amarobo hama abagwizatunga n'ukuri bariko burumva ijwi rya amerika barashobora nabo nyene kushira imitari muri ivyo gisata ca- cyo gukora amarobo kugira bagire uruganda rudasanzwe kugira ngo nabo bariko baragira ubwo buhinga baronyera akazi kadasanzwe ijwi rya amerika ndabashimiye murakoze ego me turagushimiye nawe reka tuze kuri marie claire murekatete abantu baguma bagaruka ku bijanye n'ubwiza ndetse n'ububi bw'ayo marobo izo robo bafise amakenga y'uko zishobora no gukora ibibi kwicana guko- nko mu rugo mu konona ibintu n'ibiki mwobabwira iki
Ah, ikintu twavuga ni uko ah, ubundi u- iyo ugiye gukora I mean, gukora robo nta- gukora robo wowe ureba ugiye gukora robo ijyanye n'iki Ah, yego nyine nk'uko babivuga hari ushobora gukora robo yo kwicana cyangwa se yo gukora ibyo bindi bibi ariko mu by'ukuri tugomba kureba kuri kote nziza tukareba Mm, ro- ku ruhande rwiza ku ruhande ntitushire ibibi rwiza.
imbere ntidushyire ibibi imbere Ah, icyo twebwe tugamije ni ugukora robo zorohereza abantu ah, akazi hari nk'uwabajije ati mbese ushobora- murashobora gukora robo zi- zikorera ibintu cyangwa se zitwara imizigo n'ibiki Ah, nk'iyo turebye mu bihugu bino byakomeye bino bi- bihugu bi- bi- nk'ibifite inganda zikora ibintu by'amamodoka robo nizo zikorera ibyuma bivuga ngo ah, i- aho kugira ngo ukoreshe abantu benshi cyane bamare nk'ukwezi bikorera ibyuma ushobora gukoresha robo ikabikora nko mu munsi umwe ikabira bitwaye uba wongereye ah, uba wongereye akazi kenshi cyane uta- uta- uka- robo ishobora gutanga umusaruro mwinshi twebwe rero nk'abantu batangiye twatangiye nyine twatangiye gukora robo iyi ngiyi yari ya challenge yacu yo ku- yo kuba twakora robo yo gushaka yo gukora ibintu by'amazi meza n'amazi mabi bivuga ngo n'indi robo yose twashaka gukora ah, twayikora bitewe n'ibyo bitanga amaturukiti bitewe na biriya turukiti cyangwa se n'ubushobozi bwacu dufite kuko hari robo wenda ushobora gukora ukaba wayikora nk'imyaka ibiri ah, ikagusaba wenda amafaranga atandukanye budget zitandukanye ubumenyi bwo turabufite kuko kuko niba twabashije kuza hano tugakompetinga n'ibihugu bikomeye tukaba twabashije kuvuga ngo twabonye umwanya umwanya mwiza mu ba- mu ba- mu ba cumi ba mbere aba cumi ba mbere twari turi kumwe na za amerika na za canada bivuga neza ko ubumenyi twese nk'abana ba- nk'abantu bagiye muri aya marushanwa twese tuzi ikintu cyo gukora robo ikintu bisaba ubwo ngubwo ni ukubona ibikoresho no kubona ah, like, ubushobozi ku buryo dushobora gukora robo noneho zitandukanye Eh, uravuze mu ibihugu bya amerika n'ibihugu bya canada eh, amerika na za canada dusanzwe tuzi yuko ari n'ibihugu bikomakomeye ku isi muri ibyo bihugu bibiri hari ibyo mwashoboye kurusha
Ah, canada Am- Am- amerika amerika ngira ngo twayirushije amerika mwayirushije yego amerika ngira ngo twayirushije birakomeye cyane murakomeye.
Eh, timu erope ngira ngo niwe ti- niyo yabaye iya mbere timu erope niyo yabaye iya mbere na polonye Mhm.
niyo yayikurikiye Na Israel.
israel niyo yabaye iya kane Ah.
Eh, timu timu afurika ababaye imbere y'abandi ni iya ni timu rwanda yabaye iya mbere muri afurika timu y'u rwanda yabaye iya mbere muri afurika okay turumva yuko mwageze ku musaruro mwiza cyane reka tugaruke ku kindi kibazo murafise abantu babafasha cyangwa bimeze gute hari ababandanya bagaruka kuri ibyo bibazo
Eh, abantu badufasha mu- cya mbere nyine tu- tu- igihugu cyacu cy'u rwanda Mhm.
eh, bitewe na- na- na- na lead- na- n'abayobozi dufite abayobozi bakuru b'igihugu perezida ka paul kagame Mhm.
ni umuntu ufasha ibintu bijyanye no gufasha urubyiruko ndetse n'ikoranabuhanga Mm.
ni ibintu ateza imbere so leta y'u rwanda iradufasha ikindi ku bijyanye no kwiga ibintu byose eh, nkanjye nka- nka me- abana nyine babaza menta nanjye mba mfite abantu nshobora kubaza Mm.
ni ukuvuga ngo igihugu kiduha ahantu ho gukorera kikaduha n'ibindi tubasabye nk'aba- nk'abanyarwanda then noneho ku bijyanye n'ubumenyi ah, turabaza tu- abana barambaza nanjye nkabaza abandi Ego, murakoze twibutse abariko baratwumviriza kumbure badufatiye mu nzira ko hari urwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda ruri ngaha i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika bari mu ihiganwa ryo ku rwego rwo hejuru rwo gukora utwuma dushobora gukora ibintu bikorwa n'abantu canke mu yandi majambo utwo bita amarobo mu kiganiro rero muri isanga cyo kuri uyu munsi twari turi, tuf- turi kumwe n'umurwi w'abanyarwanda waserukiwe n'abantu babiri ari we mugisha oben marke na madame marie claire mure katete twari twifuje kandi no kuba kumwe n'umurwi w'abarundi ariko bobo batubwiye ko bidashoboka ko bari mu myiteguro yo gutaha kumbure indege yabo ibasubiza mu gihugu iri imbere y'indege y'abanyarwanda turi kuri telefone turafise landri landri muratwumva
yego turabumva neza egume landri murihe mwifuza gushikiriza iki
Eh, ndi i kigali mu rwanda Mhm.
Eh, mbere na mbere ndashaka gushimira abanyarwanda kuba baritwaye neza muri iyo kompetisiyo bari barimo n'ibindi bihugu yego
Eh, icyo nababaza tumenyereye ko eh, abanyafurika benshi eh, iyo bamarije kubona ko hari ibyo hari ubundi bumenyi bafite burenze ibyo bikorerwa muri afurika aho kugira ngo bazabisangize abanyafurika ahubwo bigumira aho ngaho i burayi ese abo ngabo bo ntabwo baba bazaguma aho ngaho kugira ngo baze bashoboze afurika nabo kuba yagera ku rwego rwo gukoresha amarobo We- wifuza wifuza ko baguma ngaha bakanonosora ubundi Eh, ubundi buhinga bifuza ko baguma bakiga hanyuma bakazagarukana no muri afurika na bakatugeza kuri urwo rwego rwo gukoresha amarobo Mm.
Ah, ikindi nabazaga ni cyaba cyarabateye imbaraga kuri- ibyo ngibyo tuzi ko ari abantu benshi badapfa kubikora Mhm.
ni iki cyabateye imbaraga kugira ngo babashe kuba bagera kuri urwo rwego rwo gukora amarobo
egome murakoze reka twakire kandi diyodone diyodone muratwumva
ego ndabumva egome diyodone muri he mwifuza gushikiriza iki
jene mu gisagara ca gitega i burundi nagomba mbaze bwa mbere na mbere nagomba nkeze abo bantu bageze kubwo rwego Mhm.
nkaba nagomba ndababaze none aho oye mu rwanda hariyo abantu benshi boba bashoboye ubwo buhinga mbe irobo boba bamaze gukora zoba zimaze gutangura gukora Mhm.
ibibazo ibibazo nari mfise n'ivyo murakoze egome reka tugaruke kuri abatumire bacu nyene randiri arabaza ati nta kuntu mwoguma ngaha muri amerika kugira mubandanye ubwo bushakashatsi mugere ku rundi rwego mbere rurenze ubwo muriko reka dusabe mugisha obemark yishyure wenda ubu ngubu kugeza igihe ahangaha turi kugeza kuri iyi tariki twari twateganyije gusubirayo ku munsi w'ejo Mhm.
tuzasubira mu rwanda ku munsi w'ejo Ejo wa kane.
yego Mhm.
kuko tutari twateganyije nyine yuko tugomba kuzaguma hano ariko ibyo ari byo byose dukomeza kubyiga cyane cyane tunabikurikirana turi no mu rwanda ku buryo binashobotse twagaruka noneho tukagenda kubisangiza abanyarwanda dufite ubundi bumenyi bukomeye buhagije egome mu bantu mwabonanye canke nibaza yuko hari abantu batari bake mwabonanye bashimye n'umwanya mwaronse hari icifuzo mwumva baba baragize yuko mwo- bosubira kubatumira kumbure mukagira ubundi buhinga burenze ubwo mu bantu twabonanye gute ndiko mvuga nk'abandi nk'abateguye aya mahiganwa muvugana hari ico baba bafise kuri mwebwe kugira mubandanye mu ah, ayandi mahiganwa kumbure ku rundi rwego yego batwemeye yuko andi yose azajya aba natwe tuzayatwitabira kandi akomeza kuba ari menshi natwe tuzatwitabira Mm. Ego mpereka tubaze kandi murekatete ikintu cabateye imbaraga canke inkomezi mu kirundi n'igiki
Uh, murakoze um, ikintu cya- cya- cyaduteye imbaraga nka timu gukora uh, urumva tumaze guhura twagomba guhagararira igihugu Uh, uretse kuba wenda ubundi iyo ukora robo ubundi iyo ukora iyo ukora robo ni ikintu ukora then ukumva uracyishimiye ukabona kirakoze ukumva uranezerewe kuba ubashije kukigeraho Ako- twagiye duterwa rero imbaraga nu- n'urwego twagendaga tugeraho rwo gukora reb- robo kuko uko wakoraga sitepu imwe ukabona irakunze byaguteraga imbaraga yo gukora iya kabiri so ikindi kintu ni uko twamvaga nk'abantu bazaza guhagararira igihugu tugomba guhesha igihugu ngo ishema ntituze turi bube abantu bari butsindwe ahubwo tukumva turi buze tugomba gutsinda nyine tugahangana n'ibihugu bikomeye kandi ikindi kintu kindi cya gatatu navuga narangirizaho ni uko twashakaga kwiga no kumenya Ni ukuvuga, hari ibintu umuntu yabaga azi ariko akavuga ati menye n'ibi ngibi nabyo bya- hari ikintu byanyongereraho mu- mu- mu buzima bwanjye busanzwe urakoze turiko dusa n'abasozera ikiganiro co kuri uyu munsi reka twakire Fidel Fidel muratwumva
egume ndabaramukije ego Fidel tubasabe munyarutse
ego akabazo kanje naka ama nagiye ubwa mbere naje nkeze watumire ndumva bari- uwo mugambi ni mwiza vrema ama nagiye mbaze cyane cyane batumire none ku kijyanye n'abanyagihugu baba mu rwanda bo bategurira iki ko numva ibisata nka byose bagiye bagiye kubikoreshamo ayo marobo akabazo kanje na- nako kweri babategurira iki nabo ku- ibintu bijyanye n'ukuntu bagiye kubaho bazobaho gute ko numva bo byose biba bibatwaye mu gukoresha ayo marobo ngaruka mbi numva zigiye kuba nyinshi ego reka tusabe Marie Claire murekatete ah, guhumuriza Marie Claire
ego murakoze munyarukije munyarukije cyane Eh, ntago ntago tujya guk- ntago tujya gukoresha amarobo ngo asimbure ibintu byose twakoze robo imwe na- eh, twakoze robo imwe iyo ibintu byo gu- byo gukora byo gushaka amazi meza n'amazi mabi rero ntago ntago muri muri muri sekiteri zose tugiye kujyamo ngo tujyanemo amare- amarobo turatangiye tugiye kureba no gukomeza ibindi- izindi robo mu zindi sekiteri ariko ntago tura- tugiye gukura abantu mu mu mu byo bari basanzwe bakoramo ngo dukoreshemo amarobo egome murakoze ni naha dusozereye ikiganiro cyo kuri uyu munsi mugisha obe marke turagushimiye mwakoze cyane egome na madame marie claire murekatete turabashimiye murakoze cyane egome muze mugire urugendo rwiza mu gihe mugiye gusubira mu rwanda murakoze ego menage twari kumwe ni aloyizi bigirimana kuri mikoro tukaba twafashijwe na fatuma arimase karara mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro muri isanga cyo kuri munsi wa gatatu naha kigarukiye tubasabe mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi ry'amerika mugire umuhinga mu mwiza